iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mwiriweho nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha mu gihe abatuye umujyi wa kigali mu rwanda bakomeje kwegerwa bapimwa covid 19 abatuye mu tundi turere tutari muri guma mu rugo barasaba leta ko nabo bakwegerezwa ababapima bakamenya uko bahagaze hari igihe urwara inkorora ibicurane cyangwa na manjini ukaba watekereza uti ese ubu ngubu nta korona yaba irimo kubera kutabasha kwipimisha aba ni bamwe mu baganiriye n'ijwi ry'amerika batuye mu murenge wa ririma mu karere ka bugesera mu ntara y'iburasirazuba ahandi umunyarwanda moise mugisha ntiyashoboye gusoza isiganwa ry'amagare ry'ibirometero magana abiri na mirongo itatu na bine mu mikino olympique ya tokiyo kubera impanuka izi nkuru n'izindi ni mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu gihe abatuye umujyi wa kigali mu rwanda bakomeje kwegerwa bapimwa covid 19 abatuye mu tundi turere tutari muri guma mu rugo barasaba leta ko nabo bakwegerezwa ababapima bakamenya uko bahagaze ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboye ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc cyongeye gupima covid 19 mu buryo bwa rusange muri kigali abaturage basangwa mu tugari twabo ni igikorwa cyatangiye kuri uyu wa gatanu kikaza kurangira kuri uyu wa gatandatu nubwo biri uko ariko abaturage batuye mu duce tutashyizwe muri guma mu rugo nabo basaba abashinzwe ubuvuzi mu rwanda kubegereza ibikoresho ndetse n'abaganga babapima covid 19 babasanze mu tugari twabo kuko aho basabwa kujya kwipimishiriza bibasaba gukora ingendo ndende aba ni bamwe bavuganye n'ijwi rya amerika batuye umurenge wa ririma mu karere ka bugesera ni mu ntara y'iburasirazuba hari igihe urwara inkorora ibicurane cyangwa na manjini ukagira ngo urwaye covid kandi atariyo urwara uburwayi busanzwe ukabona nk'urwo rwose rurwaye indwara imwe ukaba watekereza uti ese ubu ngubu nta korona yaba irimo kubera kutabasha kwipimisha umuntu ahera mu gihirahiro nyine cyo mu rugo ariko nyine ukumva hari aho wakwipimisha wakipimisha nk'abaturage batuye muri kano gace twakifuza ko byaza hafi yacu noneho rero izo serivisi tukaba tuzikorerwa hafi kwipimisha gusa ejo hari mesaje twari twabonye itubwira ko ibipimo bisa naho biri ku bigenderwa bikeya ko ngo umuntu ushobora kuba yikeka ko ashobora kuba afite ibimenyetso bya kovide ashobora kwishyira mu kato akajya mu cyumba cye noneho mu gihe yumva ko arushaho kugenda aremba noneho akabona kujya kwa muganga kubera nyine numvise ko bifata ifata umuntu akagira umuriro agakorora no guhumeka nabi muri ibyo bimenyetso nkaba nyine narafashwe n'izo giripe dukeneye nyine abaganga baza kudufasha gupima iyo kovide abafite amavuriro yegereye abaturage azwi nka poste de sante wavuganye n'ijwi rya amerika yumvikana asaba leta y'u rwanda kubaha uburyo bapima indwara zose kuko bakira abarwayi benshi uwera mariceline ayobora poste de sante ya kabeza mu murenge wa ririma mu karere ka bugesera gusa twakiriye abarwayi benshi ariko bafite inkorora nyinshi imiriro ibicurane ku buryo natekerezaga ko ari na covid nkajya mpamagara ngo batuzanire n'ibipimo wenda tujye dupima no kuri poste de sante bikanga ngo kubera ko ibipimo ari bikeya bakatubwira bati tujye tubohereza ku kigo nderabuzima kuko kumubwira ngo ngo hita uva hano giririma kwipimisha ahita yumva ari kure avuga ati mvuye hano kwivuza ndongere ntege ngi iririma ariko twabaye tubifite twakabaye tumupimye ahubwo wenda tugatanga raporo tuti uyu munsi twabonye abarwayi aba n'aba uyu muforomo asaba inzego zishinzwe ubuzima mu rwanda ko byabafasha bahawe ibikoresho bipima covid cumi n'icyenda mu gihe muri iki gihe indwara irushaho kwiyongera umunsi ku munsi icyifuzo ngiye mfite muri iki gihe cya covid kubera ko abarwayi benshi batugana nifuza ko mu maposite de sante bashyiramo ibikoresho byo gupima covid bakaduhugura hanyuma umuntu tubonye ashobora kuba ayifite tukamupima santire de sante iri kure cyane nko kuva hano kuri moto ujyayo ni amafaranga igihumbi ikindi cyifuzo mfite ni uko mu nkunga zigenda ziboneka twahabwa inkunga nk'udupfukamunwa nko kubona amazi yo gukarabya abarwayi buri munsi ni ibintu byiyongeye kugira isabune yo gukara buri munsi kugura udupfukamunwa kwambara ga kenshi usibye ibikorwa byihariye byo gupima covid cumi n'icyenda bijya bikorwa na minisiteri y'ubuzima abaturage babasanze ku misozi yabo ubundi iyi minisiteri itangaza ko umuntu ufite ibimenyetso akaba yakeka ko afite covid cumi n'icyenda ajya ku kigo nderabuzima kimwegereye akaba yabasha kwipimisha ibyo usanga bamwe bagaragaza ko hababera kuri kugeza ubu mu rwanda abantu bagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana cyenda mirongo itanu na batandatu magana inani mirongo itandatu nibo bamaze gupimwa covid cumi n'icyenda kuva yakwaduka mu rwanda muri aba hagaragayemo abagera ku bihumbi mirongo itandatu na bibiri magana atatu makumyabiri n'umunani bayisanganywe barimo abagera ku bihumbi mirongo ine na bine magana arindwi mirongo itatu n'icyenda bamaze gukira n'ibihumbi cumi na bitandatu magana inani mirongo irindwi n'umwe bakirwaye mu gihe abagera kuri magana arindwi na cumi n'umunani bamaze guhitanwa n'iki cyorezo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mu gihe ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa pam rikomeje gutanga amafaranga yo kugura ibiribwa ku mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya rusenda iri mu burasirazuba bwa kongo hari impunzi zivuga ko zihangayikishijwe n'uko zitari guhabwa ayo mafaranga bitewe n'uko zibuze ku rutonde pamu yasohoye rw'abagomba kuyahabwa ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri uvira mu gihe ari ibyishimo byinshi kuri zimwe mu mpunzi zo muri iyi nkambi ya rusenda ziri guhabwa ubufasha bw'amafaranga y'amezi atatu yo kugura ibiribwa n'ishyirahamwe rya pamu hari izindi mpunzi zitewe agahinda n'uko nta gifasha ntacyo bitwaye esperance ni impunzi yo muri village ya cumi n'umunani twamusanze yicaye hanze y'aho abandi bari gufatira amafaranga kuri centre jeune yarimo arira bitewe n'uko yibuze ku rutonde rwa pamu rero nagiye hariya nshitse mu nzu barandaba nkunuze ya korodinatere ya mbere ngo izina ryanjye ntaryo ngenda ku ya kabiri ngo izina ntaryo ngenda ku ya gatatu izina ntaryo ngo banyandikire ubufu none nje na pokere yawe ari izina ryanjye ryagiye hehe jewe ngiye kuba mu magogwa aba bana umunani nzoba rishi nta kuntu njewe nzobaho iyi fomo ukwezi kwa gatatu napokereye kuri iyi fomo yanjye nshaje none nje nzoja mbaho gute ntibambwiye ati amata yawe barayapokeye wara ntibambwiye gute bambwiye ngo ningende ngo nzopokera ubufu nje nasaba yuko bondorera neza izina ndabakonorironga none nje nzoja mbaho gute tubayeho nabi none n'ubu mbuzi ibyo ndabarisha nzoja mbaho gute abantu umunani bose nzobagaburira gute
nzeyimana janine ni umubyeyi ufite abana barindwi we twahuye nawe asohotse mu cyumba cy'isomero yikoreye amaboko jewe ndagiye ninjiye ndashika ku mashini ya mbere nshitseyo bararondera barabura nca ndavuga ati ko ngiye ku mashini imwe reka nje no ku ya kabiri hose ndazimara nja ku mashini zitatu ngiyeyo barambwira ngo genda kwa gisipurize ndagendayo naho bararondera no kwa gaburiyeri joaseri hose yarondeye bose barambwira ngo nintahe muhira ngo nta zina ririmo gusa naciye ku rusasuma ku rusasuma nayiciyeko neza nduwe mu ya mbere nta n'umunsi na rumwe bwabura izina nta n'ikintu bwabure ribaye irya mbere abana sindo nk'icyo ndabagaburira nta n'ikintu na gitoya mfise nariya amadeni menshi none ingwani mfise numva umutima wanje utuntuye kubera n'abana bakomeza bahasonzerako zimwe muri izi mpunzi zibuze ku rutonde rwa pamu zivuga yuko zabuze ayo zikira n'ayo zimira bitewe n'amadeni zari zifite ngiye kubaho nyine ndi mayibobo none nzotungwa nika abana cumi nzobatungisha iki nzobaho ndi nka mayibobo nyine mu ibarabara kandi nk'abo bakobwa nabo nyine ntibabura kudaca bifata nabi kuko duciye tubaho nabi nko nyine twari dufise amadeni badufashe ngo tubarihe urumva nk'ubu ni ingorane ni ingorane n'ubu muhira baguma batuzigiriza kugira ngo turihe ayo madeni yabo twafashe mw'ayo mezi aheze atatu yose tudapokera tugiye kubaho nabi tugiye gusoroma isamba ababembe baratwirukana cyangwa ugasanga ntiwumubonye agaca kuba kuri umugore wadugiye ruguru n'ubundi ngo ngabo baraje bane ngo bo mu ijambo twebwe ngaha nta mahoro dufise tuzicwa n'inzara kandi aribo baturya aho boduhiha kiyacu nibo bayitwara kuko ntawo buri izina kandi yahora apokera ngo inomero ntayo kandi inomero yari ihari bamwe mu bakozi ba banki ya tembe ishyirahamwe rya pamu riri kwifashisha mu gutanga amafaranga kuri izi mpunzi z'abarundi babwiye ijwi rya amerika imwe mu mpamvu hari abatibona ku rutonde iyo ni ibarura riheruka gukorwa mu nkambi mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ijwi rya amerika ntiryabashije kuvugisha abayobozi ba pamu ngo badusobanurire nimba iyo ariyo mpamvu nyamukuru cyangwa nimba hari ikindi kibazo umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya rusenda didier numbi wa numbi yavuze yuko iki kibazo bakigejeje ku buyobozi bukuru bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi bategereje igisubizo gusa yasiguye yuko hari ufu bateganya gutanga kuri izi mpunzi zibuze kuri lisite y'abari guhabwa amafaranga muri iyi nkambi ya rusenda irimo impunzi zirenga ibihumbi mirongo itatu si ubwa mbere iki kibazo cy'uko hari impunzi zibura ku rutonde kigaragara mu myaka yashize naho iki kibazo cyakunze kugaragara ariko kikarangira ari uko bahaye izi mpunzi zibuze ku rutonde ubuvu vedase ngabo ku bwa radiyo ijwi rya amerika mu rusenda ho mu ntara ya kivu y'epfo umunyarwanda Moise Mugisha ntiyashoboye gusoza isiganwa ry'amagare ry'ibirometero magana abiri na mirongo itatu na bine mu mikino olympique ya Tokyo kubera impanuka ni irushanwa ryegukanywe n'umunyaekwateri Richard Carapaz akurikirwa na Tadej Pogacar wo muri Slovenia uherutse gutsinda Tour de France ku mwanya wa gatatu hari umubirigi Wood van Aert uyu akaba ari nawe watsinze umudari wa zahabu mu mikino olympique y'i Rio muri Brazil iri siganwa ry'amagare ryatangiriye mu busitani bwa Musashinomori risoreza Ifugi ryatangiye ririmo abasiganwa ijana na makumyabiri n'umunani baturuka mu bihugu mirongo itanu na birindwi haje kurangiza abakinnyi mirongo inani na batanu gusa ku murongo wa telefoni kuva Ifugi mu gihugu cy'Ubuyapani ndi kumwe na Moise Mugisha Moise tangira utubwira uko wavuye muri iri rushanwa icyaje kuba kugira ntangize iryo siganwa naje kugaruka inyuma ku modoka njya kureba amazi mu gihe ncometse imodoka y'abakomiseri niba hari ikintu yikanze sinamenya nagiye kwambona yafunze imodoka niyo yibagije yuko nyicometse inyuma ntegereje imodoka yanjye mpa depanaje y'amazi akimara kuyifunga nahise nyigunga kandi urabizi igare riba ryirukanka cyane hari icyuma yari ifite inyuma ku modoka cyahise kimbaga ku mutwe byageze naho mpita njya mu bitaro barahadoda niyo mpamvu nahise mba mu isiganwa gutyo gusa nari ngifite imbaraga twari tugize ibirometero ijana na mirongo ine habura ibirometero ndumva bitarenze mirongo cyenda kugira ngo isiganwa rirangire bivuze ko wari umaze gukora ibirometero byinshi cyane byagaragaraga ko wari hafi na bimwe mu bihangange ku isi kugeza ugeze kuri ibyo birometero hafi ijana na mirongo ine wabonaga ibintu bigenda gute wabonaga amahirwe ufite angana ate muri njye nari nifitemo icyizere ko namaze kugera muri ibyo birometero ntangira gukora izindi mibare nkavuga ati abakomeye bose ndi gutangira kubona uko bahagaze ndabarantwara mpaka kugera mu birometero bya nyuma ningera nkimeze neza ngifite imbaraga nabasha kuba nagerageza kugenda ngo njye gutsinda ndebe ko binshobokera bitanshobokera nanone nkagenda nkajya gushaka umwanya mwiza mwiza nanone ushimishije gerageza utubwire mu bijyanye na tekinike zo gusiganwa hari bamwe nabonaga bahaye intera kiriya kivunge wowe wari urimo nibaza ko ari abantu hafi barindwi batangiye basiga abandi cyane hanyuma kiriya kivunge nacyo nyuma irushanwa riri hafi kurangira ubona ko nacyo gihagurutse gishizemo umuvuduko ibyo bivuze iki bariya baba bari imbere basize igikundi cy'abantu benshi nabo bagiye gushaka amanota yo mu muhanda hari abasipurinteri ndetse n'abazamutsi kamwe mukabone yuko niyo umukino ujya kurangira bahita babafata ubwo rero amatekinike abamo barabareka bakagenda bajya gushaka ayo manota igihe cya kurusi iyo kirimbanije kiri hafi kurangira niyo mpamvu ubonera peloto ihita ikoresha imbaraga cyane zishoboka zose bagahita bafata ba bandi bagiye gushaka amanota kuko bakoze ireri gatoya basanga ba bandi bagiye gushaka amanota n'ubundi bagonze umurongo hanyuma moyize nk'uko nari mbivuze mu kanya nakubonaga utwara igare uri kumwe n'ibihangange birimo umunyaslovenia Tadek Pogacar uherutse gutsinda Tour de France ibihanganye Wood van Aert watsinze umudari wa zahabu mu mikino olympique y'iriyo muri Brazil kuba wari kumwe n'abo bakinnyi hafi na hafi kuri wowe nk'umukinnyi ukigerageza kubigira iby'umwuga wumvaga bimeze gute numvaga ari ibintu bikomeye kandi ari n'iby'agaciro kumva ko ndi gukinana n'umukinnyi uvuye gutwara Tour de France ndetse n'abandi bose bari kumwe kumva ko ari egisperiyanse ikomeye kandi nkwiye kubigiraho nanjye nkazagenda mu minsi iri imbere nkagenda kuba nayitoza kugira ngo nanjye ndebe ko mu myaka ibiri itatu iri imbere naba ngeze kuri revo nk'iyabo nkabasha kuba nanjye natwara amasiganwa akomeye agiye atandukanye twavugaga ku bijyanye na tekinike yo gutwara no gusiganwa ikigaragara ni uko iyo urimo gukina uri wenyine cyane cyane ko ari we wenyine wari uhagarariye u rwanda hari ibihugu bimwe na bimwe byari bifitemo abakinnyi batanu n'abandi bari hasi ya batanu ukabona ko bagerageza gufashanya iyo umwe basa nkaho ari we baha amahirwe bamureka agakomeza gutwara abandi bakagerageza kumushakira amazi no kumushakira za barafu ingorane ziri mu gukina uri wenyine nk'izihe moyize umvuze rw'abakinnyi batanu barimo havamo umwe akabitangira akemera agakora abandi bakamuzanira amazi ariko ngewe kuko ndi umwe urumva umwe agomba kwimenya akamenya uko akwiye guforowenga uwo mukino kugira abashe kuba yawurangiza mu gusoza moyize mugisha iryo siganwa abantu benshi bavuze ko riri mu masiganwa akomeye cyane cyane cyane ukurikije imisozi mwuriraga ukurikije andi masiganwa wagiye ujyamo wowe waribonye ute ni isiganwa rikomeye cyane mu marushanwa yose nagiyemo ari shampiyona y'isi nayigiyemo ya afurika nayigiyemo afurikani gemu nayigiyemo ariko iri ni irushanwa riri kuri revi ihambaye kuko narebye gutangira kwaryo ndebamo hagati yaryo n'ibirometero bya nyuma bagiye kugeramo uburyo rigenda ishanwa rigaragara yuko rikomeye nawe reba abakinnyi bose ntuvuye muri tour de france wese yaje kurikina kandi abizi nta minsi ibiri itatu iciyeho basoje tour de france ngo bose babe bafata ikiruhuko bose bahise bamanuka bose baza isiganwa rikomeye cyane bishobora kuba rinarenze tour de france nubwo ari ry'umunsi umwe moyize mugisha nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi ry'amerika kandi tukwifuriza amahirwe mu yandi marushanwa uteganya kuzajyamo urakoze cyane murakoze cyane namwe mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ese kuki bamwe mu bari n'abategarugori bakitinya kandi bashoboye iki kibazo mugenzi wacu eugenia mukankusi yakibajije umwe mu bategarugori bafashe iya mbere bagira ubutwari bwo guhagurutsa abandi mu rugamba rwatangiwe n'urugaga rw'abagore n'abakobwa ruharanira demokarasi n'amahoro binyuze mu nzira y'amahoro madamu perepeti muramutse ayoboye ishami ry'urwo rugaga muri canada mbere yo gusubiza iki kibazo arabanza abibwire nkunze gukora mu bikorwa cyane cyane bikorera rubanda ni ukuvuga ngo yaba amashyirahamwe yaba ingaga z'abari n'abategarugori cyangwa se izindi ariko zigamije nko gutsura amajyambere cyangwa guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu kuva kera kuva kera mbese uwo n'umuganda niyumvamo cyane impamvu navuga na kongo wenda ngo abategarugori n'abari gukemutsa batumvikana cyane ni uko ari umuco wari waratojwe mu kinyarwanda umuco w'ikinyarwanda watoje abari n'abategarugori ibyo bita ngo kwicisha bugufi ariko mu by'ukuri kuri iki gihe rwose ibyo bikaba bitari ibintu bigikora kuko bibuza umuntu kwiyerekana mu buryo ashoboye kandi ashoboye gukorera sosiyete atuyemo abamo bikamubuza kuba yakora ibyo yumva ashoboye bityo bikagabanyiriza ingufu mbese sosiyete yose ni ngombwa rero ko umwari n'umutegarugori nawe avuga ati nanjye mfite ubushobozi bwo gutekereza cyangwa se ubushobozi bwo gukora ni ukuvuga ko nanjye muri iki kinyejana turimo ubwenge bwanjye ubushobozi bwanjye burakenewe kandi bufite akamaro noneho akishyiramo iby'uko nyine ubushobozi bwe ibitekerezo bye bifite akamaro bifitiye abantu benshi akamaro noneho bityo bikamuha ingufu zo gushobora nawe gutanga umuganda
madame muramutse uravuga uti biri mu muco wa kinyarwanda none se ubu icyakorwa ni iki yego baravuga bati umuco urakura uko ibihe bigenda bisimburana wumva ku giti cyawe nk'umuntu umaze igihe akorana n'abari n'abategarugori mu bikorwa bitandukanye wumva hakorwa iki kugira ngo abakobwa abagore barusheho gutinyuka bigirire icyizere bagire uruhare mu bikorwa bitandukanye icyakorwa ni uko bahabwa umwanya ugaragara kandi umwanya ubaha agaciro ubaha agaciro ni ukuvuga ngo ubaha ubushobozi bwo kuvuga koko ibintu bifite akamaro kuko niba abategarugori bahawe imyanya bakajya mu myanya ariko ari ukugira ngo bavuge ibitabaha agaciro cyangwa bacecekeye bamere nk'amashusho icyo gihe nyine urumva ntabwo bihesha ishema uwo mutegarugori ubareba uwo mutegarugori ubareba rero nawe ntabwo azagira ubwo butwari bwo kuvuga ati reka ngaragare reka mvuge icyo ntekereza kandi gifitiye akamaro rubanda ni nayo mpamvu nk'amaradiyo nk'amwe nyine ibitangazamakuru bishobora gukora rwose kugira navuga ingingo ikomeye cyane kuri iyo mitekerereze ku buryo byajya biha nyine ijambo abategarugori bafite ibyo bavuga cyangwa bafite ibyo bakora bakabyamamaza ntibigombera kuba politike cyangwa se ngo bibe ibyo ari byo byose mbese gipfa kuba ari igikorwa cyiza gikorera rubanda icyo gihe amaradiyo n'ibitangazamakuru byajya bibafasha kugaragaza no kugaragara neza muri rubanda iyo rero umuntu abonye ishema ishema ariko ndavuga ishema ryiza ry'agaciro atari ugushimwa gusa ari uguhabwa ishema n'ibyo akora icyo gihe bimutera nyine icyo bita akanyabugabo noneho agakomeza mu murimo mukorana n'abari n'abategarugori mu ihuriro ryanyu riharanira amahoro na demokarasi mwagiye mubona abantu batandukanye bakoze ibikorwa bitandukanye bituma nyine bibahesha agaciro bakabera n'abandi urugero mu buryo butandukanye hari ibihembo mugenera abo mwabonye ko bahize abandi muri iki gihe hari ibihembo muherutse gutanga byahawe bande mwatubwira muri make yego urakoze kubaza icyo kibazo iryo shyirahamwe mu ishyirahamwe rimaze imyaka ubu ngubu rwose rigiye kumara imyaka cumi n'ibiri kuko twaritangiye navuga mbese cumi n'itatu kuko twaritangiye nko mu bihumbi bibiri n'umunani buhoro buhoro noneho rikazaza kwemerwa mu bihumbi bibiri n'icyenda ubwo rero iryo shyirahamwe ryo koko rifite inshingano inshingano ryihaye ni uguharanira ni uguharanira amahoro na demokarasi bishaka kuvuga ko ibikorwa byarwo ari ugushishikariza abantu kumva ko demokarasi n'amahoro bifite agaciro gakomeye ku mibereho ku mibereho myiza ntabwo ari ukuvuga ngo demokarasi n'amahoro ngo ni ngo ni politiki gusa demokarasi n'amahoro bifite ingaruka ku buzima bwacu twese kuva ku mwana kugeza ku muntu mukuru niyo mpamvu twebwe dushaka gushishikariza abantu bose ariko iryo shyirahamwe rikaba ryarashyizweho n'abategarugori n'abarigize akaba bose ari abari cyangwa abategarugori ariko tugashishikariza rubanda rwose kuko ntabwo abategarugori cyangwa abari bonyine bakora nyine ayo mahoro na demokarasi ubwo rero twebwe nk'iryo shyirahamwe twiyemeje noneho kujya duha igihembo kikaba ariko igihembo cy'ishimwe igihembo cy'ishema ni ukuvuga nta kiguzi ni ukuvuga ahubwo ni igihembo gikomeye kuko nyine ni ishimwe rikurikiza ibikorwa by'agahebuzo uwo turihaye aba yarakoze aba yaramaze kwerekana ko nawe ashishikajwe n'iryo haranira ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwa demokarasi bw'imibereho myiza bw'amahoro byose byose bigakorwa nta kintu kimenya amaraso bigomba kuba nyine icyo bavuga mu gifaransa no violence ni ukuvuga ngo nta guhungabanya ikiremwamuntu abo rero akaba tubaha iryo shimwe rimwe mu mwaka ku itariki ya munani z'ukwa gatatu tubihuza n'umunsi mukuru wahariwe abari n'abategarugori ku isi yose ubwo rero akaba ariho dutanga icyo gihembo dukurikije abo twabwiwe ni ukuvuga ngo dushyiraho gusaba kandidatire abafite abo bamamaza bakabatubwira bakatwereka n'ibikorwa bakoze noneho tugashyiraho inteko yo kurobanura kuko akenshi batugezaho abantu benshi ariko nanone ntitwashobora guha igihembo hose noneho tugakora irobanura ubwo rero nk'uyu mwaka nkugereranyirije uyu mwaka wabaye w'agahebuzo yari na ni ingarukamwaka y'imyaka icumi tutanze icyo gikombe agahebuzo nshaka kuvuga ni uko babaye abategarugori gusa usanzwe haba harimo n'abagabo nari ngiye kukubaza ni iyo nteko igizwe na bande yaba igizwe n'abari n'abategarugori gusa bari muri iryo huriro cyangwa se hari n'abagabo bazamo ntese ntihabamo nko kubogama mukabogamira ku bategarugori cyangwa abari nubwo tubwira ko abahabwa igihembo cy'akarusho cy'abantu bahize abandi gihabwa buri wese mukurikije uwo mwahawe abo mwabonye mwabwiwe ko bakoze ibikorwa by'indashyikirwa iyo nteko igizwe na bande muri makeya iyo nteko igizwe n'abategarugori bahagarariye nyine amashami y'urwo rugaga ruharanira demokarasi n'amahoro amashami ari mu bihugu bine canada france ubufaransa ububirigi holande ariko harimo n'abandi bategarugori batari batari muri uwo muryango eh, basanzwe bazwiho ibikorwa bikomeye turavuga marino je birowa ni urugero niwe urimo w'umutegarugori utari eh, mu ishyirahamwe eh, ubwo rero hakaba harimo eh, n'umugabo w'ikirangirire witwa yuwani karero uwo mugabo w'ikirangirire ni umugabo rwose wakoze ibitangaza bigendera mu guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu yaharaniye uburenganzira bw'ikiremwamuntu avanaho za digitatire nko muri za argentine n'ahandi henshi akaba mbese afite imyitwarire ikurikiza amatwara ya gandi mujya mwumva ku isi hose wabaye ikirangirire ubwo rero uwo mugabo akaba nawe ari hamwe natwe adufasha no kunonosora no kureba koko ko ibyo bikorwa bikurikiza mbese ubwo buryo tubibona bwa no violence donc adufasha kureba koko ko uwo muntu agiye muri urwo rwego rwa no violence ni ukuvuga ngo ruharanira uburenganzira bw'umuntu ariko bw'umuntu ariko budakoresheje intwaro budakoresheje intwaro ubwo rero ntabwo oya ahubwo ntabwo nta nubwo abategarugori aribo benshi bakibonye abakibonye benshi ni abagabo ababonye abahagiye igikombe cyacu kuko abagabo akenshi nyine nk'uko wanabitangiye ubibaza akenshi abagabo nibo bigaragaje mu bikorwa kuko bikomeye cyane bihambaye abanditse ibitabo harimo benshi b'abagabo cyane cyane ku kibazo cya hariya muri kariya karere k'iwacu ka burundi rwanda kongo kuko nako karere twibanamo ubwo rero abenshi ni abagabo kuko bagiye bakora ibitabo banabizize kubera ko bavugaga bati turavuga ukuri ariko uko kuri atari kwa kuri abantu bashaka ko kuvugwa kubera rero kuvuga ukuri kunyuranyije n'uko abafite ubutegetsi bafite ingufu kuri iyi si bashaka kubivuga icyo gihe kenshi urabizira ubwo rero muri abo ngabo rwose nibo benshi babonye abantu bagiye kuri site yacu site yacu ni ukuvuga umuntu rwose yanditse muri google akandika ati rezo internationale de femme pour la démocratie la paix mu gifaransa amarezo ntabwo nabivuga mu kinyarwanda kuko site ni mu gifaransa ashobora kubibona bashobora kubona nyine abantu bose bahawe ibihembo ubu bageze kuri makumyabiri n'umunani abagabo rero akaba aribo benshi kuko twebwe tuvuga ko ntawakora isi irobanuye ntabwo isi ishobora kurobanura abagabo cyangwa abagore ngo igire amahoro badafatanyije ariko nanone twebwe tubikora tukaba twariyemeje kuba abategarugori gusa ni ukuvuga nyine ngo tujye muri cya kibazo wabazaga mbere natwe dutange umuganda wacu kandi twerekane ko dushobora kuwutanga ubwo rero uyu mwaka ku bw'amahirwe abahatanzweho kuba barakoze ibintu bikomeye batatu kandi hari harimo n'abanyarwandakazi babiri n'umuyapanikazi ngarutse kuri cya kibazo twatangiriyeho cy'abari n'abategarugori biheza nagira ngo noneho mu kwanzura mu gusoza mube mwagira inama muha abadukurikiye muri uyu mwanya cyane cyane abari n'abategarugori erega kugira inama abantu ntabwo biba byoroshye ntabwo nabwira undi wenda ngo yakora iki kuko buri wese agomba gukora ikintu yumva ashoboye icyo cyo kora nabo ni uko ntawe ugomba kwicara nta na kimwe akora kuko nta na kimwe ukoze ni ukuvuga ngo icyo gihe nyine ntiwanakwinubira ibiriho kuko ni ukuvuga ngo niba nawe udafashije none se wakwinubira ute ibiriho niba nawe udashobora gutanga umuganda ariko nanone bikumvikana ko umuntu atanga umuganda akurikije icyo ashoboye gukora ni ukuvuga ngo iki rero ni ukuvuga ngo hari abashoboye kuvuga akajya kuri radiyo akavuga ariko icyo nanasaba abantu ni uko twajya tuvuga ibintu byo kubaka kuko ubu byagaragaye ko ibintu byo gusenya ntacyo bitumariye hashize imyaka mirongo ngira ngo ni hafi mirongo itatu kuvuga ibintu byo gusenya ntacyo bizungu kuko abantu bashobora kwirirwa gutyo basenyana ntibigire icyo bigeraho ariko wowe uzanye igikorwa cyangwa igitekerezo cyubaka ukakivuga kamemu hari twavuga ko hari abategarugori benshi basigaye bavuga kuri ariya maradiyo menshi icyangombwa ni uko batanga ibitekerezo bitari ibyo gusenya abandi ahubwo ari ibyo kuvuga icyo bo babona cyakorwa njye mbona ibyo rwose bifite akamaro noneho buri wese akazana umuganda we buri wese akazana icyo ashoboye ushoboye gutanga inkunga ushobora kuvuga uti ngewe nzatanga inkunga yo kujya nsemura n'urugero nzi ururimi runuru ukavuga uti ngewe nzatanga uwo muganda gusa ahasigaye ibindi ntibazagira icyo bambaza ibyo rwose ni byiza cyane kuko ntekereza ko abantu bose bagomba kuzuzanya nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi ry'amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru washyize hamwe aya majwi ni fasile gebeyeho naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema ubafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe